Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora inaha i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ntingi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu rwanda bamwe mu baturage baravuga ko iki cyorezo cya virusi ya korona cyaje guhuhura imibereho yabo bakaba nta bushobozi bwo kwishyura ubwishingizi mu kwivuza bafite ubuyobozi bwo buvuga ko nta mpamvu yo kutishyura ubwo bwishingizi ndagira ngo mbasabe byumvikane nta mpamvu yo kutishyura mitiweli iyo ari yo yose yashakirwa igisubizo nk'uko utakwirirwa utanyweye amazi nk'uko utareka guhumeka ntibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima uwo ni nyirarukundo inyasiyene umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya turaza kubabwira na kimwe mu bintu bikomeye byaranze amateka y'isi kuri iyi tariki ya munani y'ukwezi kwa gatandatu amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka rero duhere kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi bwakeye neza urakoze ejeniya intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare batandatu ba nigeria mu gitero bagavye ku kambi y'abasirikare iri mu buraruko bushira ubuseruko umutegetsi w'igisirikare yashikirije ko ico gitero cabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu kuri iyo kambi ya auno iri ku birometero mirongo ibiri na bitanu uva i maiduguri k'umurwa mukuru wa leta ya borno abo barwanyi kandi barasaho ibigwanisho bongera baraturira amazu imbere y'uko birukanwa n'indege zaje gutabara igisirikare kivuga ko hari abasirikare mirongo ine na batanu baburiwe irengero ariko ko boba barahunze bashobora kuzogaruka mu ikambi abantu ibihumbi mirongo itatu na bitandatu nibo bamaze kwicwa abandi bababa miliyoni zibiri barata ingo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria kubera izo ntambara
washington ijwi ry'amerika inteko ziyoboka leta ya libiya yemewe n'amakungu kuri w'imana zarabandanije ibitero ku basirikare ba generale karifa haftari ariko zahagarariye mu micungararo y'igisagara ca sirte ico gisagara kiri ku nkengera y'ibahari mediterane niho uwahoze arongoye libiya muhammar kadafi avuka ni igisagara kirimwo amahinguriro y'ibitoro ubuseruko kandi kikiri mu minwe y'abasirikare bashigikiye haftari leta yemewe n'amakungu ishikiwe na turukiya ifise icicaro tripoli imaze indwi zitari nke yigarurira ibice byose byo mu burengero bwa libiya byari byarafashwe n'abarwanyi ba haftari kuri uwimana amasinzi y'abanyagihugu i tripoli ku mugwa mukuru bariginye izo nsinzi ari ku mugwi wa oni muri libiya washikirije ko utewe impungenge n'ihohoterwa rikorerwa abasivile amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yaragabishije mu ndwi iheze ko hoba harabaye ibyaha byo mu ntambara byaba byarakozwe n'impande zibiri zirwanira hafi ya Tripoli tukiri muri Afurika igihugu ca Liberia gishikiriza ko cateye intambuko zishimishije mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona perezida George Weah avuga ko leta igiye kugurura kandi ikibuga c'indege mpuzamakungu hamwe n'amahoteli ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi kwa gatandatu mu myaka iri hagati ya bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi na gatandatu liberiya yaratewe n'ikiza ca ebola cahitanye abantu barenga ibihumbi bine n'amajana umunani ariko gushika ubu abantu amajana atatu na mirongo itatu na bane nibo bamaze kwandura umugera wa korona hamwe na mirongo itatu bamaze kuhasiga ubuzima abantu bamaze kwicwa n'umugera wa korona ku isi bari bashitse hafi ibihumbi amajana ane kuri uwimana ni nyuma y'umunsi umwe leta ya brezil ihagaritse kubandanya ishikiriza ibitigiri by'abafa n'abandura uwo mugera buri munsi kaminuza john hopkins yo muri amerika itangaza ko ku isi yose abantu bashika imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana icenda bamaze kwandura covid cumi n'icenda ivuga ko amerika iza ku isonga ku bantu begereza ibihumbi ijana na cumi bamaze kumenyekana ko bishwe na korona abahinga mu by'amagara y'abantu bemeza ko ibitigiri bitangwa n'iyo kaminuza ari bike ugereranije n'ibigaragara ku rubuga umwungere wa ekereziya katolika ku isi papa francisco aragabisha ibihugu biriko birugurura imirimo kuba amagabo kuko uwo mugera ataho uraja
washington ijwi ry'amerika hano muri leta z'ubumwe za amerika abashinga amateka b'abademokarate bashikirije kuri w'imana ko bagiye guharanira ishigwaho ry'amategeko arwanya ivangura rishingiye ku rukoba riri mu gipolisi n'abashinzwe umutekano ni mu gihe imyiyerekano isaba impinduka yatewe n'iyicwa rya george floyd yavuye mu mabarabara yinjira ku rubuga rwa politike perezida donald trump yategetse kuri w'imana ko abasirikare ibihumbi bitanu bari bararungitswe i washington mu ndwi iheze guhagarika imyiyerekano batangura gusubira mu makambi yabo imyiyerekano yarabandanije kuri w'imana aho abayikora ubu basaba ko haba ibihinduka mu gisata cy'igipolisi hamwe n'ubutungane kuri bose ntibiragaragara ko izo mpinduka zisabwa n'abademokarate zizoshigikirwa na bagenzi babo b'abarepublikane bagenzura sena ya amerika ntibizwi kandi nimba trump ashobora kuzosinya iryo tegeko mu gihe ryokwemezwa amaleta amwe aza yaramaze guhindura bimwe mu gutangura kuziririza ikoreshwa ry'ivyuka bikoroza amosozi n'amasasu atica mu banyagihugu bari mu myiyerekano umukuru w'igisagara cya new york bill de blasio yabwiye abameshamakuru kuri w'imana ko ashobora kugabanya amahera ahabwa igipolisi akarungikwa mu migambi ifasha urwaruka n'abanyagihugu
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda inzego z'ubutegetsi zatangiye kwifashisha utudege tutagira abapilote mu kugenzura no gushishikariza abatuye mu mujyi wa kamembe kubahiriza gahunda ya guma mu rugo ni mu gihe akarere ka rusizi ariko gakomeje kugaragaramo umubare munini w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda mu rwanda umunyamakuru wacu temistokire mutijima niwe ubagezaho inkuru irambuye
ubwo ni urusaku rw'ako kadege katagira umupilote utu tuzwi nka drone mu ndimi z'amahanga ruvanze n'ijwi ry'utambutse ubutumwa buhamagarira abaturage kubahiriza amabwiriza arebana na covid 19 kuva kuri wa gatandatu utwo tudege twongerewe mu buryo bukoreshwa hagenzurwa ko abatuye imirenge yashyizwe mu kato bubahiriza gahunda yo kuguma mu ngo nubwo bigaragara ko kuri iyi nshuro guma mu rugo yashyizwemo imbaraga zidasanzwe aha mu mujyi wa kamembe hari aho usanga abaturage mu dutsinda duto cyane cyane mu makaritsiye yitaruye umuhanda munini bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi akavuga ko ubu buryo bwa drone bwashyiriweho kugenzura bene abo gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi itegeko cyangwa se amabwiriza nyakubahwa minisitire haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye kandi ubundi mu by'ukuri icyo tubwira abaturage ni uko umuntu agomba kuguma mu gipangu cye udafite igipangu akaguma muri saro ubundi ntabwo twifuza ko hagira umuturage urebana na mugenzi we mu gihe bataba mu rugo rumwe aba mu rugo rumwe bo basangiye gupfa no gukira ariko abataba mu rugo rumwe ntabwo bemeye kureba na mugenzi we mu maso mutaba mu rugo rumwe mu gihe ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bukomeza kwiyongera muri aka karere ka rusizi biragaragara ko uko iminsi ishira ariko hagenda hashyirwaho ingingo nshya zirebana no gukumira izo zirimo nko kuba kuri ubu serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa muri iki gihe ziri mu zemewe bene zo bategetswe kujya bafunga guhera isaa cyenda z'igicamunsi abantu bose bagasabwa nibura ku isaha ya saa kumi z'umugoroba igera nta n'umwe ukigaragara mu muhanda ubirenzeho nawe agatabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano inzego z'ubutegetsi zigatanga integuza ko abafatwa barenga ku mabwiriza bagomba kwitega ibihano bikakaye ntabwo tuzihanganira umuntu n'umwe ushobora kwitwaza ko wenda atari kuri kaburimbo cyangwa atari ku muhanda uh, munini ngo ajye kwica aya mabwiriza dufite abantu turi gukorana bahagije hari inzego z'umutekano dufite urubyiruko rw'abakorerabushake ku buryo dushobora kubasha kugera ahantu hose aho tutabashobora kugeza ijisho wabonye ko drone riri kubidufasha rero abantu batumva amabwiriza turaza kubahana twihanukiriye kandi amategeko arahari ahana abantu bose bigomeka ku mabwiriza cyangwa se umurongo leta ibashyizeho kuba kigaragara mu mihanda yo muri za karitsiye ubona biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwo ku muhanda n'abandi bakorera ihaho ry'uwo munsi baravuga ko iyiguma mu rugo bumva impamvu zayo ariko bashobora kugamburuzwa n'ikibazo cy'inzara haramutse hatabayeho inyunganizi ya leta ijyanye n'imibereho nyine ni ikibazo nyine kubera kuguma mu rugo umuntu atari gukora ubona nyine ni ikibazo cy'inzara leta ni ukutuvuganira nyine ikadufasha kubera yuko ari ikibazo abantu abaturage baturapfa n'inzara ubwunganizi bwaturuka kuri leta kuko urumva twajya turya tuvuye mu nzu ariko none ubu ngubu ntabwo turi gusohoka abapangayi benshi twebwe dukomoka muri nyamasheke abandi dukomoka za kirambo tugakomoka za gikongoro none inzara tumere nabi nyine ubwo leta yagira uko ibigenza kuko ibintu bimeze nabi cyane hano muri rusizi leta yacu n'umubyeyi yagira ikintu dufasha icyakora kuri iyi ngingo aho ubutegetsi buhagaze ni uko gukumira icyorezo ari byo by'ibanze ibindi bikaza nyuma ku bo byaba ngombwa ko bagobokwa nabo bukizeza ko ibiribwa bitazabura ibyo kurya birahari ibyo kurya birahari urebye eh, imirenge hafi y'akarere myinshi ni irimo igice cy'icyaro cy'ubuhinzi twejeje ibishyimbo twejeje soya twejeje ubunyobwa ibigori bireze ah, umuceri mu bugarama tugiye gusarura ku buryo ntabwo dufite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara imibare yo kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi gushize kwa gatanu ubwo hagaragaraga abantu batanu ba mbere banduye covid cumi n'icyenda muri rusizi kugeza ku mugoroba wo kuwa gatanu ushyira uwa gatandatu ubwandu bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri aka karere burakabakaba mu bantu mirongo ine abenshi muri abo bagaragaye mu mirenge ifite ibice binini by'umujyi wa kamembe ari naho bigaragara ko ingamba zakajijwe kurenza ahandi temistokre mutijima ijwi rya amerika i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda arakoze temisitokere mutijima kuri iyi nkuru tukiri mu rwanda leta y'u rwanda irahamagarira abanyamuryango basabwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante kwishyura hakiri kare kugira ngo bazabashe kwivuriza igihe iravuga ko mu myaka yashize abanyamuryango batishyuye ubwisungane uko bikwiye bamwe mu barebwa n'iyi ngingo bakunze kuvuga ko babura ubushobozi bwo kwishyura ubwo bwisungane umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye batangiza ubu bukangurambaga bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli de sante ababishinzwe bumvikanisha nta shiti ko abanyamuryango bagombye kwishyurira imisanzu hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri abishyuye ubwisungane mu kwivuza bari ku mpuzandengo ya mirongo irindwi n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana mu gihugu hose ni imibare biboneka ko izamuka gake cyane ukurikije n'uko bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda bari bishyuye bari kuri mirongo irindwi n'umunani n'ibice bitanu ku ijana ni mu gihe ubusanzwe intego y'ubutegetsi ari uko ubwisungane mu kwivuza bwagombye kuba bwishyurwa ku kigero cy'ijana ku ijana ubutegetsi bukavuga ko nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma hari utishyura mituweli de sante madame inyasiyene nyirarukundo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ashinzwe imibereho myiza y'abaturage ndagira ngo mbasabe byumvikane nta mpamvu yo kutishyura mituweli iyo ari yo yose yashakirwa igisubizo nk'uko utakwirirwa utanyweye amazi nk'uko utareka guhumeka ntibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima n'ibindi bishakishwe nyuma ariko ujya kugura iki ujya kugura bya bindi bindi nabanza yibaza atari ko se mfite mituweli mituweli iba ari iza mbere y'ibindi byose mbere yo kugira n'impamvu zo zirashakwa zishobora no kwiyongera cyangwa zikagabanuka ariko twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yagatumye utagira ubwishingizi mu kwivuza ubukangurambaga busaba abanyamuryango ba mituweli do sante kwishyura hakiri kare butangiye nyuma y'igihe gito ubutegetsi bufashe umwanzuro ko uzajya amara kwishyura azajya ahita yivuza atarinze gutegereza ukwezi ni ingingo abanyamuryango ba mituweli do sante bashima ariko nanone ku bw'ibihe ngo hari aho bishobora kuzagora kubera ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda ku mibereho y'abatari bake nitugira amahirwe tukabona kwishyura mituweli uno mwaka ndeba bikomeye ni byiza ntacyo nta kibazo biragoye nese kureba akazi kapfuye ntaho tuyakura urabona umuntu ajyaga yishyura akivuza hashize ukwezi ugategereza nk'uko ukwezi wishyuyemo ukarwara bikaba ngombwa ko ujya muri pirive ukishyura amafaranga hakagira igihe ufata mituweli ikazanashyira utivuje amafaranga kuyabona byo biroroshye ntabwo byoroshye nkuntuza abantu batandatu mu rugo rero bashyize mu cyiciro cya kabiri nishyura bitatu bitatu ariko nari nkigerageza kuyabona bye byose ubwo bashyizeho iriya gahunda y'uko tuzajya twishyura mituweli igahita iboneka n'utayishyuraga ahubwo nawe azajya yishyura kubera akurikije n'iyo gahunda nziza cyane bashyizeho abanyamakuru babajije leta niba yiteguye gufasha abo bizagora kubera icyo cyorezo ivuga ko kuzagira bifasha kubona ubwo bwisungane mu kwivuza kubera kugirwaho ingaruka na covid cumi n'icyenda bizasaba ubushishozi bwinshi leta ikavuga ko abanyarwanda benshi bishoboye kandi ko ari n'abakozi kugeza ubu bamwe mu bakunze guseta ibirenge banga kwishyura ubwisungane mu kwivuza bavuga ko babiterwa na serivisi mbi zitangwa n'abashinzwe ubwo bwisungane aha twavuga nko kubana n'ubu ku ndwara zikomeye umunyamuryango wa mituweli do sante aba agomba kwirwariza Bwana Regis Rugema nshuro ukuriye ikigo RSSB gifite mu nshingano mituweli de sante akavuga ko ibi bitekerezwaho ko umwaka ushize undi ugataha icyo ni ikibazo tuduhoza ku mutima nta kintu kibabaza nko kubona umunyamuryango wishyuye agira ikibazo ariko ugasanga kubera ubushobozi buke bwa mituweli ikirimo kwiyubaka ugasanga ntabwo tubashije kubimufashamo turi mu biganiro umwaka uko uje duhora tureba ese ni iki twahindura kuri pakeji ukareba n'ibiciro ku isoko nanone by'imiti ikomeza izamuka ikomeza izamuka igiciro cyo gutanga serivisi nacyo kigenda kizamuka amafaranga ya mituweli muzi ko ntarahinduka mu myaka yose so ibyo byose tubyigaho tukareba mu bushobozi bwinshi buhari ibyakorwa bigenda bihinduka mu minsi yashize nibwo ikigo rssb cyatangaje ko gifite icyuho cya miliyari makumyabiri z'amafaranga zagombye kuba zarishyuwe n'abanyamuryango ba mituweli hagakomeza kuzamuka impungenge za bamwe ko umusanzu wa mituweli do sante ushobora kuzongerwa mu gihe n'uwari uriho utishyurwa uko bikwiye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda ivuga ko kubera imikorere idahwitse hagati ya rssb mituweli do sante na minisiteri y'ubuzima hari ibigo nderabuzima n'ibitaro bitishyuwe wagera kuri miliyari ebyiri n'iyo miliyoni magana atandatu gusa rssb yo yabwiye abanyamakuru ko bari bakigenzura ngo bamenye uko bakwishyura abo mituweli yagombaga kwishyura kandi ngo byararangiye kugeza abamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza barangana na cumi n'umunani ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe imibare byumvikana ko nayo ikiri hasi cyane nkibutsa ko uwo mu cyiciro cya mbere yishyurirwa na leta mu cya kabiri n'icya gatatu bakishyurira ibihumbi bitatu mu gihe uwo mu cyiciro cya kane bagomba kwishyurira ibihumbi birindwi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa tunyaruke noneho mu burundi nyuma y'aho urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga ry'igihugu rutangarije ko generali evariste ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka cndd fdd ari wo watsinze mu mwanya w'umukuru w'igihugu abanyepolitiki batandukanye bakomeje kuvuga uko bakiriye iyo ngingo silvestre ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi iganire na mugenzi wacu frederic nkundikije ni ukubifata kubiri uko buriya uko ibwirizwa nshingiro ritegekanya hariho amatora ibyo yavuyemo bishyikirizwa ubwa nyuma bikemezwa ubwa nyuma na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho hoba ata muntu yagiye kwitwara hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati cyo tubona tudategera neza bakitura iyo sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro nk'uko uyu mushingantahe uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe ubu rero icyo sentare yakoze yararavye ibyo bizigo yashyikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise aho bihagaze hanyuma iraheza ikigira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe ikibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama nshingamateka jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babigira nk'uko ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza nshingiro kira noneho n'umabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko nuko nyine bitegekanijwe kandi bakavuga yuko iyo iyo sentare imaze kugira ingingo byinshi ifashe atahandi umuntu ashobora kugururira ubu jewe gusa ico bona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe tworindira koko igitegeko cy'ubunini bw'amashingiro kaca ku bikorwa karaba mbere tukazishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo abarongo umugambwe cnr bavuga ko iyo sentare itacishije aho kuri kuri reka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo mwebwe mwihweje ibirego byashyikirijwe mukihweza ibyabaye mu gihe cyo kwiyamamaza murabona ko iyo sentare yacishije aho kuri kuri buriya hari ikintu abantu bakunda kuvuga cyane atari mu burundi gusa amasentare nk'ayo n'ungaha iwanyu n'icyo kimwe ugiye kuraba imirimo imwe imwe igejwe sentare nkuru y'igihugu kuru supreme cyangwa ugiye kuraba mbere n'imirimo nk'iyo igejwe amasentare nk'aya mu bindi bihugu nk'ubufaransa amaze kumva na hehe usanga hariho itaniye n'ayandi masentare ko hari n'abavuga bati hariho akantu ka politiki gashobora kujamwo mu bikorwa sentare nk'izo zirangura ubu rero birumvikana kandi kuri demokarasi ni byiza ko hagira abantu iyo bumvise hari ico babakiwe bitura iyo sentare kandi barayituye jewe nobwira nti ndazi ibyo batwayeyo uko bimeze nabandi kudakubesha mubwiye nti ndazi ito n'ito ibyo sentare yakoresheje kugira ngo ice urwo rubanza yari none ko ndakubesha ntabyo nzi rero buriya igihambaye rero ni uko ubwo wese aba agize ati nararonse umwanya wo gutwara ibyo bintu nza kubitwara aho kuko babwiriza bitegekanye ko nabikubwiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo sentare ingingo ishitse ko iba ndabanduka igihambaye kindi rikaba ari uko tuzakumenya yuko mu burundi turiko turubaka demokarasi atawoza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokarasi iheze kubaka ekada birafata igihe mbere mwebwe muri mu bihugu byayiciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibigenda birabagora mbere n'uno munsi ndazi amakuru yo nyine turatubona abiburaya ni uko nyine ugiye kuraba nyine ibyumviro bigenda birahinduka igihambaye ni uko umuntu agira ati ndafite intumbero mfise igihe cyose nzogenda ndaterera intambwe dushyitse ko tugende tuyikomeza gushika aho koko demokarasi izotwovuga tuti yakomeye kandi tuzi yuko birakora demokarasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka uko itegekanijwe bishobora kugenda birahinduka ego nico gira mbere nagira ntireka ahubwo abo sentare yari yemejwe baje ahubwo ku bikorwa hanyuma ibyo byose abantu bari hamwe nk'uko numvise mbere bamwe babishira imbere ubu yari yatowe nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku burundi no ku barundi bose tuve mu burundi twerekeza muri tanzania aho impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zifite ikibazo cy'amazu yo guturamo hashize imyaka itanu badasanirwa amazu bakavuga ko ubu babayeho nabi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joven yanyarukiye muri iyo nkambi ya nduta aganira na zimwe mu mpunzi zimubwira uko byifashe rero ino nzu yanjye urabona nyine ndireranye nyine abana urabona umugabo nyine twarashwanye iyi nzu rero irapfa imvura iguye turara duhagaze yemwe ubufu nyine ndabupokeye ehe bura emwe buranyagirwa nyine bwose nyine ugasanga ehe no kurya hariho igihe bimwe nsanga no kubora byaboze ikindi cya kabiri sindonka n'aho njyama imisare yarahetse yemwe kurya nyine ndahuko nyine kurya nyine ndi mu nzu nyine yajenye n'abana tubana n'abana abana nyine turi umuryango wa batandatu rya sindonka nyine ikintu nyine bana nyine ndaguma ngaho nkabura ikimfasha abana nkahangayika imvura yagwa nyine ehe tukarara twicaye ku bw'imvura nyine twabuze aho turyama yewe ndi impunzi ndi ngaha muri nduta mugabo nkaba meze nk'umuntu umengo singira unyitwararika abandi barafashijwe ibintu jewe nta bintu ushobora gufashishwa bivanye n'uko imyaka yiwanje bayinyuranije igihe nahunga none rero kuba mfise imyaka y'ubukuzi ku mubiri ku ifomu naho biboneka yuko umengo ndi mu mugwi w'abantu bakiri bato bigaca rero bituma rero imfashanyo zije ziciye muri un ntashobora kuronka imfashanyo nk'uko abandi bafashwa umva ikibazo cya mbere kijyanye n'iyi nzu ubona ingene imeze uko ubwa mbere ngaha imvura iguye aha aha muri iri gerere ngaha harahitayo ubuyaga hagahita uruhuherezi ikanatuma na hariya hejuru hariho ahantu hatabuke intuzenya amazi agaca atemba imbere mu nzu ntubona ngaha ingene ndiyimve ahari ndagombye ngo ngwanye ndabe nk'uko none rero je ndabona kucerekeye inzu icyo ndosaba yuweni nuko yoza ikadusanurira hanyuma imaze kudusanurira abafundi bagaca bandugiriza aha hejuru ngira ngo ndibaza aho ngira vyoja mu buryo nuko mbona mukeneye kudusanurira bari bakeneye nka yuweni nyene nk'uko ari umuvyeyi yatwakiriye yuko bodusanurira akazu bakaduha akazu gakomeye kubera n'utwo dupokera nyene nk'ifungurwa usanga zanyagiwe aho twadite turetse aho ugasanga nk'aho abana baryama baryamye nyine ahantu hatose tukabura ingene abana barara neza hanyuma ikindi nacyo ni uko mbona iyo baje gusanura usanga bavuga ngo bagusanuriye bashyize ku ihema hanyuma ugasanga n'ubwasigaye ko hejuru bwashaje kandi atabusare baduhaye bwo gusasa hasi bakagenda babutwaye
ikindi nacyo kigira kabiri ikibazo cyerekeye nyine cy'ayo mahema hariya haruguru ubuyaga buhise bwarahise bwa buyaga bwo mu kwica cumi na kabiri ihema iratabuka irikujya yikubita ku biti hariya iratobagurikana hariya hose nica ndemera kubohesha n'imigozi mugabo amahema yatabaguritse iyo imvura iriko iragwa razima nyene irava amavano ashunguruka hariya nkaca ndayabonera indani mu nzu no nkaho rero urumva ivyo nk'ivyifuma vyovyo nko muri iyo misi kweri muri uko kwezi ndamaze ukwezi kose dukoresha gusuma ifuma ryatarariye mu nzu kandi n'ababanyi barabibonye ndararisohoye bara barabibona bavuga ati kweri wahombe kandi ryataraye ndaraye mvuye gutega uwo munsi nyene twaguma turya imboga none ari kugira hera ingorane rero z'ikibazo c'inzu n'izi munsi twasaba rero mu gihe baje kudusanurira amba badusanurira ihema cyangwa nyamba badusanurira nk'amabari uduhema twasigaye ko hejuru bakatuturekera kugira tudusase abana baronka baryama heza icyo nasaba kimwe ni icyo ikindi cya kabiri naho iyo imvura iguye nyine uca usanga ubura amahoro ukabura aho uryama ukaguma uhagaze uka- abana ugasanga bariko baratera induru ati turanyagirwa turanyagirwa nawe atakundi uri bubigenze ubwo nyine twasaba kweri ash yubu ni kweri ash iraba uburyo yotugarukiraho kabisa itwusanurire nyine hanyuma ikindi nacyo dusaba n'utwombo baduhaye twarahetse baraho kungene bodusayidira kweri bakaduha n'utusare n'agasafuriya ko gutekamo n'utwombo two kunywesha amazi cyangwa kuvomesha kweri boba bakoze bagize neza muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ya siporo n'imikino mu burundi muri izi mpera z'icyumweru kuwa gatandatu nibwo ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri volleyball ryasojwe inkuru dushyikirizwa na desire hatungimana
ako ni akamwemwe karangwa ku kibuga intwari kiribuye muri komine ya mwumba intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi ahabera urukino rwa nyuma rwahuza umugwi w'igipolisi c'uburundi rukinzo na amical de sportif de bujumbura mu gikombe c'umukuru w'igihugu iseti ya mbere yatwawe na rukinzo amical icirivyukiranya urukino mbere ruza kurangira aritahukanye intsinzi ku maseti atatu kuri imwe nderagakura 6 amaze imyaka cumi n'itanu akinira uwo mugwi kandi akaba atagiye guhagarika nk'uko avyivugira yamenyesheje inyuma y'urukino ko icyo gikombe bari baciteguriye kugira bagitware Eh, ni akanyamuneza kenshi kuko twabyifuje turi mu myiteguro Rero twesipera ko tuzogitwara kandi biragenze nk'uko tuba twabiteguye ni akanyamuneza nyine nk'umuntu watsindiye ipiganwa rikomeye nk'iyo ni umugwi dusanzwe tumenye dutsindana twinshi nga muri uyu- uyu munsi ndashobora kuvuga ko twarushije kote atake tutaba dufise atake zikomeye kubarusha hama no kuja hamwe umugwi wari uri hamwe urimwe nico mu- catumye mubona naho banseti ya mbere zakurikiye eh, navuga ntivyatugoye cane mu mugwi wa rukinzo hoho wari umubabaro mwinshi kubona badashoboye gutwara icyo gikombe ubugira kabiri bikurikiranya kabura kasiye amenyereza uwo mugwi w'igipolisi arashima ubuhinga bwari muri urwo rukino kandi akemera ko barushijwe urukino rwiza cyane ubona ko nivo ije ari nini kandi ekipe zari zifite amaniko yegeranye rwose Eh, hanyuma icyo baturushije ni uko eh, hariho ah, bari bafite aba dezerema dezerema bahambaye cyane bategerezwa ku- kubloka tukanatuma babakuramo icyo gikorwa nicyo twari twategeranije mugabo twashoboye kugikora ahanini nicyo badutsindishije mu bigeme igikombe cyatwawe na genda light club itsinze muzinga ku maseti atatu kuri imwe kari akamwemwe ntangere kubona batsinda umugwi watwaye igikombe cy'ihiganwa ry'ibujumbura mu rukino rutari rworoshe kizigenza wa genda light club atuma kenyuro niwo watumye bashikira intsinzi yabahaye igikombe twabarushije gutekana mu kibuga niko bavuga kuko ku mpande zose twari dukomeye twabarushije gutekana mu mutwe hama turidetermina icyo twari twateguye cyane n'amaserivisi twabarushije amaserivisi twagize serivisi zikomeye komisababura pasi hama natwe turategura bloke ibikombe ku migwi yatsinze bikaba byashyikirijwe abakizigenza b'imigwi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza mu mupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu uwutsinze acaronka uburenganzira bwo guserukira uburundi mu nkino za afurika mu migwi yatwaye ibikombe iwabo ruzohuza rukinzo na musongati ku igenekerezo rya mirongo ibiri za kuno kwezi mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma rukinzo yakuye muri iryo higanwa egre noir y'imakamba iyitsinze imbere y'abakunzi bayo ku bitsindo bibiri kuri kimwe mu gihe mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije kimwe ku kindi musongati nayo y'igitega yasezereye interstar kuri uno w'imana ku gitsindo kimwe ku busa cabonetse mu rukino rwo gusubiriza ku kibuga ingoma mu gisagara ca gitega mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi ku kibuga citiriwe intwari mu gisagara ca bujumbura desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimiye cyane inshuti banywanye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abamfashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana fasiri gebehu nibo bashyize hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu mu banyu no mu byanyu mukomeze kwirinda virusi ya korona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika